bandanya kumviriza ijwi rya amerika Miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazo Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese.
Hapa mwaramuse na mahoro urakomeye aho tukapiga kirundi mwiriwe na mavugo urakomeye numuhira barakomeye aho tukapiga kiganda mwibare nyo sebo mwibare nyo
uyu ni john pombe magufuri perezida w'igihugu cya tanzania igihe ariko arashikiriza ijambo inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ku muhingamo w'ejo wa kabiri mu byo yasabye yabinginze gukura mu nzira amatati ya politike mu karere eka ndetse na afurika y'ubuseruko bakarangwa n'ururimi bose bumva iyo nkuru turaza kuyigarukako hagati aho mwibaza ko igihugu cya mbere cubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu karere ka afurika y'ubuseruko ari icahe uburundi buzu bwa nyuma bugakurikirwa n'u rwanda umunyeshuri mwiza akaba tanzania ntimuze gucigwa nido nido y'ino nkuru nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze amakuru tubafitiye muri kano kanya turayahera mu gisata cyo kumenyesha amakuru hakuno wa gatatu ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe rsf mu mpfunyapfunyo ryasohoye icegeranyo c'ingene ubwigenge bw'itangazamakuru bwari bwifashe mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu karere ka afurika y'ubuseruko uburundi nibwo buza mu kibanza ca nyuma buri mu kibanza c'ijana na mirongo itanu na cenda ku bihugu ijana na mirongo umunani rsf yakozemwo amatohoza uburundi bugakurikirwa n'u rwanda bwo buza ku kibanza c'ijana na mirongo itanu na gatandatu mugenzi wacu i nairobi heroje wirikaneza yacishije amaso kuri ico cegeranyo adutegurira ino nkuru igihugu kiza ku isonga mu kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi ni norvege ico gihugu no mu mwaka uheze nico ca cabaye ica mbere gikurikirwa n'ibindi bihugu bine navyo nyene biri ku mugabane wa buraya ivyo navyo uko bikurikirana kuva ku ca kabiri ni swede ubuholande finlande hamwe n'ubuswisi igihugu ca Suwede mu mwaka uheze cari muri ico kibanza nyene ca kabiri igihugu kibikurikira ni Jamaica kiri muri Amerika yo hagati ku mugabane wa Afurika igihugu ca Ghana nico kiza mu kibanza ca mbere kikaba kigira ica mirongo ibiri na gatatu kigakurikirwa kuri uwo mugabane na Namibia igira mirongo ibiri na gatandatu mu karere ka Afurika y'ubuseruko EAC igihugu ca Tanzania nico kiza ku isonga kigira ica mirongo icenda na gatatu ariko nubwo Tanzania iza ubwa mbere muri EAC RSF ivuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu John Magufuli batazira Bulldozer aroye ku butegetsi atihanganira umuntu n'umwe avuga ibitandukanye n'imigambi yiwe canke ngo amunegure iryo shirahamwe risigura ko ibinyamakuru vyandika n'amaradiyo bidasiba kubugarwa hagashirwaho n'amategeko abuza kuvuga inkuru zimwe zimwe mu karere Tanzania ikurikirwa na Kenya igira iya mirongo icenda na gatandatu abategetsi b'ico gihugu bagirizwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kwinyegeza inyuma y'umutekano muke n'injyane za politike mu guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro muri EAC Kenya ikurikirwa n'Ubuganda bw'ijana cumi n'indwi ico gihugu kirerwa gufunga abamenyesha amakuru hadakurikijwe amategeko no kubatwara ibikoresho Sudani y'Epfo igira ijana na mirongo ine na kane ico gihugu cikukiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abategetsi baco bagirizwa kuba barabujije itangazamakuru gusubira kuvuga ku bibazo bijanye n'umutekano muke uharangwa buri gihe nayo perezida Salva Kiir ubwiwe akaba yigirira iterabwoba ku bamenyesha amakuru yagiriza ko bakora ibityoza igihugu cabo igihugu c'u Rwanda kiza mu kibanza c'ijana na mirongo itanu na gatandatu naco kinengwa ko ibinyamakuru vyose bivuga ibidahimbaye ubutegetsi bica vyagirizwa kubiba amacakubiri abategetsi bakinyegeza inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane uburundi buza inyuma y'u rwanda mu kibanza c'ijana na mirongo itanu n'icenda bwagirizwa kuba bwarugaye amaradiyo nka yose yigenga kuva habaye igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'uko havutse ibinyamakuru bishimagiza ubutegetsi gusa nayo abavuga ivyo budashaka bagafatwa nk'abansi b'igihugu Joan Nyanyuki umuyobozi wa Amnesty International mu karere asigura ko bibabaje kubona ibihugu vya EAC bironka bene ivyo bibanza ibihugu vya afurika y'ubuseruko biri mu vya mbere vyashizeho demokarasi nitwe twarabirwa ko tukaba intangarugero ariko tuguma dutera intambwe inyuma mu bijanye n'inkingi za demokarasi kuko ibihugu vyubatswe ku mwidegemvyo wo kureka abanyagihugu bagashikiriza ivyiyumviro vyabo gukorana n'indongozi no kuzisaba kwerekana ivyo zaranguye ivyo nta handi bica atari mu itangazamakuru ryigenga ariko ibimenyetso bitwereka ko tugeze habi ibimenyetso vy'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro biteye ubwoba niko nyanyuka avuga igihugu ca mbere n'ica nyuma uyu mwaka no mu mwaka uheze vyagumye ari vya bindi norvege no muri ico gihugu cigenjeje neza kurusha ibindi ku isi mu gihe korea ya ruguru igifatwa nk'umunyeshuri mubi kurusha abandi ikaba yugarura urutonde mu kibanza c'ijana na mirongo umunani ibihugu vya kanada na leta zunze ubumwe za amerika nubwo bifise amabwirizwa nshingiro yemera ubwigenge bw'itangazamakuru icegeranyo ca yosef kivuga ko abamenyeshamakuru bahura n'intambamyi nyinshi umuyobozi mukuru wa rsf christophe deloire agira ati ukugaragaza urwanko ku bamenyeshamakuru ni kimwe mu bintu bibi vya mbere bibangamiye demokarasi ku isi eroje wirikaneza nairobi ijwi rya amerika eroje wirikaneza arakoze cane gose duce tubandaniriza igisata co kumenyesha amakuru mu gihugu c'u rwanda inyuma y'umunsi umwe ikigo c'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro rura catse radiyo ubuntu butangaje uburenganzira bwo gutangaza amakuru mu gihugu nyeniyo radiyo akaba n'umuyobozi wayo pasteur greg truth yahaye ikiganiro amenyesha amakuru kuri uno wa gatatu yababwiye ko agiye kwitura sentare ngo imutunganirize asumta kabo Kaboyi mugenzi wacu mu Rwanda yari mu bakurikiranye ico kiganiro itangazo ryasohowe n'ikigo ngenzuramikorere rura kuri uyu wa kabiri ryavugaga ko rura yafashe icyemezo cyo kwambura uburenganzira bwo gutangaza amakuru radiyo amazing grace christian radio ariyo yitwa radiyo ubuntu butangaje mu rurimi rw'ikinyarwanda iki kigo cyafashe uyu mwanzuro nyuma y'amezi hafi atatu iyi radiyo yihanangirijwe ku kiganiro yatambukije amwe mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bw'abagore yemeza ko iki kiganiro cyari kigamije gutesha agaciro umugore nyuma y'umunsi umwe rura ifashe umwanzuro wo gufunga radiyo amazing grace cyangwa ubuntu butangaje nyiri iyi radiyo akaba n'umuyobozi wayo pasiteri grek shofu yaha ikiganiro abanyamakuru pasiteri shofu yavuze ko atemera amagambo yatambukijwe n'umuvugabutumwa nikolasi nibikora mu kiganiro cyatanzwe cyatambutse kuri radiyo ye ko adakwiye kuryozwa icyaha cy'undi ndetse no gufatirwa ibihano nta nzira y'amategeko biciyemo nyiri radiyo uburu butangaje yanabwiye itangazamakuru ko atemeranya na rura imuhatira gusaba imbabazi no kwemera icyaha kandi we ngo akabona binyuranyije n'amategeko igihugu kigenderaho rura ordered me to apologize for pastor nicholas So I told Rura, number one, aragira ati nabwiye rura nti icya mbere ntabwo ndi pasiteri nicolas izina ryanjye ni pasiteri shofu pasiteri nicolas agomba kwisabira imbabazi icya kabiri pasiteri nicolas ntabwo yigeze ahamwa n'icyaha nta batangabuhamya bumviswe nta rubanza rwabaye mu rukiko none rura irashaka ko nsaba imbabazi mu izina ry'umuntu ukiri umwere uyu muyobozi wa radiyo ubuntu butangaje avuga ko guhera ku munsi w'ejo azitabaza inkiko ati nitubona umucamanza w'umunyakuri tuzatsinda nataba we tuzatsindwa nubwo hategerejwe umwanzuro uzava mu rubanza abari basanzwe ari abakozi ba radiyo ubuntu butangaje bo kugeza ubu ntibazi aho bazerekeza njye nitwa rama apolineri nkaba nakoraga mu ishami ry'ibiganiro hano kuri radiyo ubuntu butangaje ushobora kuba ukorera ikigo kigahagarara ntabwo ari wenda ari twe ba mbere n'abandi bigenda bibaho baho ubwo nyine ni ukomereza ahandi ubundi buzima nubwo urabizi muri uru rwanda biba bitoroshye ariko dufite icyizere ko ubuzima ntabwo ari ahangaha burangiriye mu bigaragara akazi ko gasa n'agahagaze mu gihe gahagaze rero nta kindi dukora uretse gushakisha kandi karamuka kabuze nabwo tugashaka ibindi bintu burya muri iyi si bibaho iyo ibibazo bije ntabwo umuntu agomba guherana muri ibyo bibazo agomba gushaka ikindi akora cyatuma imibereho ikomeza bisanzwe ntabwo twari tubyiteguye kuko ikosa urwego bari babigejejeho ntabwo twari tuzi ko byagera kuwo bafata umwanzuro wihuse bene aka kageni ngo bahite bafunga radiyo ni ibintu bidutunguye ntabwo twari tubyiteze mu mezi atatu yashize nibwo ikigo rura cyari cyahanishije iyi radiyo kuba yafunga by'agateganyo iminsi mirongo itatu idatambutse ibiganiro byayo ndetse ikishyura miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda ndetse no gusaba imbabazi kubera ibiganiro byari byatambukijwe kuri iyo radiyo bivuga ko bisebya umugore ibi bintu ntibyigize byubahirizwa na radiyo ubuntu butangaje maze rura ifata umwanzuro wo gufunga iyi radiyo burundu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumta kaboyi arakoze cyane rwose kigali na arusha muratwumva atankomanzi umukuru w'igihugu cya tanzania nari nabice ku masonga nkitangura yarashikirije ijambo mu nama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ku mugoroba wo kuri uno wa kabiri john pombe magufuri yabahamagariye gufasha bimwe biboneka kugira ngo indiyane za politike zihitane ubuzima bw'abantu mu karere zigabanuke canke ziranduranwe n'imizi inkuru tubaza mugenzi wacu arusha pierre claver niyo nkuru mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu cya tanzania yibukije abashingamateka baserukira ibihugu bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ko aribo babwirizwa kubera abanyagihugu abavugizi kugira ngo ingorane z'umutekano bafise zihere jean pombo magufuri ati nta na hamwe mufise muhungire ingorane zabo muserukira mu karere kose yanavuze n'ikibazo cy'imigenderanire itifashe neza mnao wajibu wa kuzishughulikia. Tuna matatizo ya migogoro nenye ndani ya Afrika Mashariki, mnafahamu.
ati nimwe mubwirizwa kuzitorera umuti hari indyane z'intambara murahazi namwe hari intambara zihitana abantu ikindi n'ubumwe hagati y'abanyafurika y'ubuseruko guhera ku bakuru b'ibihugu abashikiranganji abashingamateka n'abandi cyane cyane abanyagihugu bato bato aha rero muracafise akazi kanini dushikaho dukundana tukaba abavukana koko naryohewe ndavye ingene mwicarana nari nzi ko nza gusanga hari utugwitugwi ariko nasanze muvanze ibihugu byose hama twizerane mu karere dushike naho twiga indimi z'ibindi bihugu dusangiye akarere tukavuga tuti Baba mwaramse na mahoro, urakomeye. Aho tukapiga Kirundi, mwiriwe na mavugo, urakomeye. Numuhira barakomeye. Aho tukapiga Kiganda, mwibare nyo, sebo, mwibare nyo.
jean pombo magufuri yanavuze ikibazo cy'ubutunzi yibutsa ko akarere gatunze ariko abanyagihugu batabona inyungu ziva muri ubwo butunzi Ni vikwazo vya kibiashara na uwekezaji pia bado vipo. Hizo ibindi ni ibijyanye n'ingorane z'ubutunzi no guhanahana ibidandazwa ziracyari nyinshi hamwe n'ibindi rero bibangamiye abanyagihugu bacu nahanyu kubikura mu nzira kuko murabavugizi babo hiyongera ko rero no kubura amahinguriro akwiye turafise ubutare ubworozi inzahabu igitoro ariko rabo mu bihugu bimwe bimwe ntaza nk'akarorero muri sudani y'epfo hari abakokeza intambara kugira ngo bagume bavyitwarira ugasanga ubutunzi dufise abanyagihugu ntibaburiye mu mahoro wananchi walio ndani ya East Africa Community abashingamateka barashimiye umukuru w'igihugu ca tanzania nabo nyene bemeza ko bafise uruhara rukomeye mu gutora umuti w'ibibazo biri mu karere honorable denis namara ni umuganda They organized the problems of East Africa and Africa in general and showed ni twebwe nyene tubwirizwa gutorera inyishu izo ngorane kuko zibabaza ibihugu vyacu uravye mpunzi abicwa canke n'ibindi biza naho atari twebwe dufise umuti wa nyuma turafise ico twoterera gikomeye kugira ngo abanyagihugu b'ibihugu vyacu babeho mu mahoro lasting solutions to the challenges facing our people.
ibikorwa by'inama nshingamateka byatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca tanzania biriko bibera i dodoma ku mugwa mukuru wa politike w'ico gihugu umukuru w'igihugu yaciye aha umubonano umukuru w'iyo nama nshingamateka martin ngoga kugira ngo bavugane ibindi bibazo bihanze akarere n'ingene vyotorerwa umuti vyeklave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igice ca kabiri c'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya turaza kwibanda rwose kukungene amagara yacu yobungabungwa kuno- muri kuno kwezi kwa kane ni ukwezi kwahariwe kumenya ingwara ya autisme mu kanya gaheze mugenzi wacu ariane itanga ishaka yaganiriye na madame suzanne kwizera umunyarwandakazi yatanguye ikigo cyo gufasha abana bagwaye autisme muri uganda mu kigo yise new life autism foundation ico kigo gifise intumbero yo gufasha abana abana bagwaye iyo ndwara ya autism madame suzanne kwizera yatanguye avuga ingene yatanguye ibikorwa byo gufasha abana bagwaye iyo ndwara reka twongere tubategeye amatwi njye nitwa suzanne kwizera nkaba ntuye muri california um, muri amerika mpamaze imyaka cumi n'itandatu uh, navukiye i bugande nyuma nza kuza hano uh, mu myaka yanjye ya yo kwiga nagiye mbona abo bana ari bo nigagamo noneho ngira umutima wo gukunda kumenya impamvu bameze kuriya um, ntangira gukora ndakora noneho nza ku- kugira um, certificate muri behavior therapist imyifato imyifato uko dufata abo bana ukuntu tubigisha ukuntu bafite um, uh, bafite ingeso zitandukanye bitewe na, eh, na, na, na n'ubwo burwayi ya so maze imyaka itanu nkora na organization hariya muri california yitwa uleria foundation na, na, na, ni foundation ifasha aba bana bakuze kuva ku myaka cumi n'umunani kujya hejuru byatumye rero uko twatangiye icyo gikorwa iyo abana barangije kwiga muri uh, high school uh, ntaho bajya noneho dusanga ntaho bajya ni nk'aho leta iba irangije kubitaho nibwo rero twafatanyije n'umudamu umwe wigishaga abo bana dutangira uh, aurelia foundation so Ego, birumvikana ko iyi ndwara twumva ko ari indwara i- i- yerekeye inyifato z'umwana cyane cyane akiri muto ugasanga i- imibereho yiwe irabigizeho ingaruka mbi tubanje kuvuga gato kuri autism ku batayizi cyangwa ku batayimenyereye ibimeze gute umwana basa gute inyifato ziwe ziba zimeze gute ya autism iratandukanye ariko kenshi ah, ababyeyi babibona abana bamaze kugera imyaka ibiri kenshi kuko iyo umwana agejeje imyaka ibiri nibwo ureba ko nibwo batangira kuvuga wenda amagambo make nibwo batangira kureba akaku- akareba mbese ikintu akumva arashaka kumenya icyo ari cyo ariko kenshi abo bana iyo bageze mu myaka ibiri bamwe ntibavuga icya kabiri baba badashaka no kukureba mu maso ntabwo bakunze kuba n'abandi bana abandi ntibagende ntibashobore gukambakamba ntibashobore guhagarara um, so iyo bigeze aho ngaho ababyeyi kenshi bagira uh, kwibaza ati kuki umwana wanjye atavuga kuki umwana at- a- a- a- a- areba ukuntu kuki umwana wenda bamwe ntibanarya neza so bigatuma mujyana kwa muganga kenshi ku myaka ibiri muganga wabo ashoboye kubabwira icyo ari cyo Mm.
ni indwara ifata mu ku- mu bwonko cyane cyane Cyane Kandi cyane.
wanatubwira kandi n'ibyo waba warize bijyanye nabyo Eh, cyane cyane eh, ni indwara yo mu mutwe Eh, ni indwara yo mu mutwe abana bamwe baba bafite ba- bagirana igicuri eh, uko bakura ariko ah, nka behavior therapist nyine u- ugen- ujye u- ukora muri muri um, mu- Kugerageza- mu ngeso zabo kenshi ingeso zabo bose zi- zi- ni zimwe so bi- bi- uratebuka kumenya ngo uyu ni- afite autism kubera ko ureba u- umureba ukamenya ati ibikorwa bye ingeso ze zirasa n'izuriya so bigatuma tumenya vuba ikibazo cye tukabafasha umwana aba atekereje cyangwa aba akubagana cyane tugerageje gutandukanya n'izindi ndwara usanga eh, zo mu bwenge abana bagira bakiri bato aba ameze gute autism ifite um, uh, inzego hari abavuga hari abatavuga hari abakubagana hari abarwana hari abarira so i, uko bakuze niko tugenda natwe tumenya uko tubafashamo abo batavuga tuba dufite ukuntu ducommunicatinga nabo na sign language mbese kubereka sinyezi ukamenya ati iyo ngize gutya iki ni cyo mbashaka iyo nshaka kurya ukamwereka sinye so um, ariko cyane cyane ni ni indwara yo mu bwonko I- i- ifata cyane cyane inyifato Inyi- imyifato si ibyiyumviro cyane cyane inyifato n'ibyiyumviro kuko ibyiyumviro abifatanya n'imyifato aratekereza ashobora gutekereza ariko ntashobore kuvuga noneho akaku- aka- akakwereka body language mbese imyifatiremo ukamenya icyo avuga ukamenya icyo ashaka bitewe n'imyifatiremo ku myaka ya mbere y'imyaka ibiri itatu uratangura ukabona ati uyu mwana ntandaba ntavuga cyangwa ntarya cyangwa kumbura ameze uku n'uku iyo atangiye kugera nko ku myaka ya cumi cumi n'ibiri cumi n'itatu hoho aba ameze gute bamwe bamwe bamwe bamwe aho ngaho birakomera iyo bageze muri iyo myaka kubera ko homoni zizamo no twakwita hormones twazita nk'ibyunyunyu yego byo mu mubiri
no mu mutwe no mu mutwe no gukura abakobwa amabere araza abahungu bakagira ubwanwa so ibyo bintu birabagora bagatangira no kumenya ati kuki imeze gutya kuki ntameze nk'uriya so niho tuzira nkatwe tukabafasha tukababwira ati nubwo utameze nk'uriya ariko muri kimwe turi tukamufasha kumenya ko nawe ari umuntu kandi bafite ibintu bibafasha nabo ukumva barishimye ukumva ko bari kumwe n'abandi bana nk'uko uzi amashuri atandukanye tugerageza kubereka ko ari ishuri ryanyu ukumva tubiriye aho nyine ku bijyanye n'ishuri ryabo waratanguje new life autism foundation ikigo cy'abana bafashwa muri ubwo buryo mubafasha mute bibarinze gute aho uri iyo ugiye kubafasha mu buganda mbese nabonye ko hari ababyeyi benshi bugande bari bababaye batazi autism batazi kubyifatamo natangiye icyo kigo nshaka ko abana baza tukabigisha muri izo nzego tukabigisha dufite abatherapist kubafasha kuvuga kugorora inkingo kugorora imyifasho kugorora kuvuga benshi ntibavuga ariko nyine dufite abo babafasha kuvuga tugatuma rero nabo tugakora n'ibindi bikorwa byo kubigisha ubuzima busanzwe bwa buri munsi koza amenyo gukubura kumesa gukina hanze kujya mu murima bagahinga bakajya mu ma bici bakajya mu ma museum mbese tugerageza kubereka ko nubwo batameze neza ariko hari ibyo bakora so icyo kigo kirabafashije muri izo nzego zose kandi ababyeyi hari ababyeyi badashoboye kujya bazana abana bakabatwara twabashiriye aho barara ugasanga nabyo bifashije ababyeyi kuruhuka mu mutwe ababyeyi benshi ni abasingo mothers bafite abagabo abagabo barabataye kubera nyine abo bana abo bana nyine ibibazo ni byinshi ariko ugasanga birafata birafetinga ariko bituma umubyeyi mama cyane cyane ababara adafite uko byifatamo yaso icyo kigo ni ukuri kirabafashije cyane kandi barishima ababyeyi ni ukuvuga ko rero uwo mwana ubwo agenda arafashwa mu buzima bwiwe buke buke inyifato yiwe n'ibyumviro byiwe bigenda birahinduka kandi bigenda biraba byiza aragenda arashobora gukira gukira ntabwo twavuga ko bakira kuko ntabwo twari twamenya ntabwo twari twabona umuti wabakiza ariko nakubwira ko ibyo bintu byo kubafasha muri kuvuga no kuba no kuba no kubigisha ibi bisanzwe ni ukuri birabafashije cyane hari umwana nabonye kuri videwo njya ndabatuma ndababwira bagende bamuzane bamujyana mu kigo bamugejeje mu kigo yaje atavuga ariko ubu ngubu aravuga aramesa nta n'icyo yari agendera hasi ariko barahaguruka kubera ko nyine yari mu cyaro ruguru ruguru cyane badafite adashobora no kugenda gusa aguma yicaye mama yarashobewe turamuzana ariko ubu umubonye ni ukuri bituma nibyo bintu bituma dukomeza gukora ibyo dukora kuko ari icyizere hari icyizere cyane
murakoze cyane rwose tubibutse rero ko turi ko turaganira ku ndwara yitwa autism ni indwara benshi badasobanukiwe cyane turi kumwe n'umutumire suzanne kwizera ni umunyarwandakazi avukiye mu buganda ari mu gikorwa cyo kugerageza gufasha abana bafise icyo kibazo cya autism afise ikigo cyitwa new life autism foundation tuje rero ku murongo wa telefone dutangure twakire bamwe mu banywanyi b'ijwi rya amerika duhere kuri tiyari tiyari wiriwe neza yego turahuhiyane ni amahoro ni amahoro ni amahoro yego nagomba mubanze mundamukirize umutumire arakumva ndakumva yego nibaza yone mu bintu yatubwiye wumviriza ahanini abana muri afurika y'iwacu kino kibazo cyangwa ino ndwara nibaza ko bishobora kuzokwamaho kubera ko twama mu bintu by'injyane by'urudacika ibintu byo kwama dufite intambara z'umwanya wose ugasanga abantu baza barabona ibintu bitandukanye by'intambara biba mu ntambara ugasanga abantu baraza barapfa bapfa abana babona ugasanga umwana byamuhinduye mu mutwe nagomba mu mbarize rero uwo mutumire arabye bino bintu by'iwacu by'uko twaba mu ntambara abona hari aho bifitanye isano n'iyo ndwara abona hari aho abana kugira bahure na kino kibazo byaba byamuka nini kuri ino ndwara yari karategurira mu kanya hanyuma nagomba ndamubaze muri rusange arabye muri bino bihugu bibiri by'iwacu by'uburundi n'u rwanda abona bitigiri by'abarwaye iyo ndwara ari binini kubera ko ni indwara nk'uko mubivuzi itamenyerewe agomba anyishyure kuri ibyo murakoze urakoze cyane tiyari urakoze cyane Eh, tugerageje kumwishyura madame suzanne hari isano y'ibibazo byo by'ingwano by'intambara byoba bifitaniye n'iki kibazo cya autisme muri iki gihe hama arabaza ati ibitigiri byifashe gute kumbure mu buganda aho mukorera n'ahandi oya ntabwo twavuga ko hari intambara ifatanye n'uburwayi oya ni uburwayi umwana avukana ntabwo twavuga ko ari intambara ntabwo twari- twa- ntabwo twavuga ko ah, wenda ari amasasu cyangwa ari ibibazo byatumye eh, intambara yatumye abana bamera gutyo oya ni uburwayi abana bavukana
ibitigiri byo byoba bimeze gute amasitatistike nko mu buganda Urumva- n'abana bangana gute Ah, kubera ko leta ita- itabifitemo uruhare cyane ah, ntabwo byoroshye kumenya statistics zabo ariko abana ni benshi ubu aho tugeze um, ibigo ngiye nsura nsuye ibigo bigera kuri cumi muri uganda kimwe kirimo abana benshi magana na magana noneho kubera ko ubu burwayi burimo kwiyongera kandi abantu batangiye kumenya ubwo ari bwo batangiye gukingura za porogaramu z'aba bana n'amashuri ababyeyi benshi bafite aba bana batangiyeho ibigo byabo bitewe n'abana babo so um, no mu rwanda naho mpafiteyo famiye ebyiri nzi bafite aba bana ariko ni nkaho ni kimwe kubera ko ntabwo twavuga ko abo bana badahari abana barahari ariko ntabwo bazi uko babyifatamo so um, hose i burundi mu rwanda uganda kenya ethiopia east africa yose mbese uburwayi burahari abana ni benshi icyo navuga ni uko twakomeza tuka- tukamamaza tuka- tuke- tukigisha abaturage tukigisha ababyeyi iyi ndwara imeze gute iyi ndwara i- mwabyifatamo gute iyi ndwara imeze gute ifata gute eh, tukaba iyo nyigisho Mm. kuri icyo nyine uvuze cyerekeye kwigisha abanyagihugu iyo ndwara umuntu yotangura kubona uyu mwana yuko yoba afise autisme nko kuri iyo myaka ibiri nyine yohera he yoja kwa muganga uwuhe umuganga w'inyifato cyangwa umuganga w'ibijyanye ni- n'inyifato zo mu mutwe yoja he hari umwana andi mu gufasha mu rwanda ufite imyaka itanu aravuga ariko ntabwo ahagarara yagize ikibazo cyo mu mugongo uh, spinal cord noneho um, bifatanya no mu mutwe a- agiramo igicuri ariko igicuri kiza ku- kurekeraho bamujyanaga kwa muganga usanzwe noneho ndabarekomendinga mbabwira ko bamujyana kuko i bugande hari abaganga babiri bari bari specifically muri abo bana Mm.
bashinzwe autism Mm.
mbese bakabareba bakabasuzuma bakav- bakabaha imiti ijyanywe n'ukuntu umwana ameze bakanabereka uko bagira ingingo zabo na therapy nyine uko it- uko itangira
nuko rero arakoze mugenzi wacu oriane itanga ishaka hamwe na madama suzanne kwizera mwumva ari ikorera cyane rwose mu bijyanye n'indwara ya autisme na cyane cyane mu kigo cyo mu buganda cyitwa new life autism foundation iyo ndwara rero nk'uko mubyumvise nta zina burundu ryo mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda irashobora kubonegwa ariko icyo bikoze mwe mu baganga mu rwanda atubwiye ko wagereranije kuyisigura mu ijambo rimwe yohava avuga ko ari indwara ijyanye no kwigunga canke irungu reka tuzobandanya tubabariza abaganga hama namwe mubandanye mutahura ibitari bike ku vyo ngwara nshuti bakunzi mwariko muratwumviriza ndabashimire cane bivuye ku mutima kwa namwe adufatiye akanya yakoze cane gose Fasil Gebeu yegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe muri studio ya gatanu Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda tuzongera ejo gihe c'isaha indwi mu kiganiro muri mu kiganiro iwanyu mu ntara ariko mu kurindira ibiganiro vy'ejo rya Amerika biracabandanya mu Kirundi no mu kinyarwanda muragumiza ko rero umurongo